iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muradukurikira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro mu rwanda kandi turi no kuri fm ijana na gatatu ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu radiyo inshuti ya bose nshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi hano muri studio ya gatanu kandi ndi kumwe na fideli niyo ngabo mu kanya arabagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi yabateguriye fideli wiriwe neza wiriwe nshuti zacu rero tubanzirize ku ngingo z'ingenzi z'amakuru yo mu biyaga bigari no ku isi mu burundi polisi y'igihugu yataye muri yombi abasuma bibisha amayeri ku bibazo rero babajijwe baremera neza yuko ibyo bintu babikoze kandi baravuga ko ayo mahera batwaye twobareka bakaja kuyarondera bakayasubiza uyu ni Emile Manisha arongoye igisata cy'amatohoza mu gipolisi cy'u Burundi muri sudani perezida omar bashir yifatanije muri darfur n'abantu insinzi bamushyigikiye mu gihe abatavuga rumwe nawe bamaze iminsi mu myigaragambyo yo gusaba ko ava ku butegetsi muri leta zunze ubumwe za amerika imirimo imwe n'imwe ya guverinoma yujuje iminsi makumyabiri n'ine ifunze kubera kubura ingengo y'imari yo gukoresha mugume rero ku maradiyo yanyu ndetse nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu veho akadomo komu mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho fideli rero amakuru waduteguriye hirya no hino ku isi umwanya ni uwawe murakoze ngaha muri amerika iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta ya amerika rigeze ku munsi ugira wa mirongo ibiri na kane uno munsi wa mbere nta bimenyetso bihari by'uko ibintu bigiye guhinduka ni mu gihe perezida donald trump n'abademokrati batavuga rumwe nawe babandanya guterana amajambo ku mafaranga trump asaba kugira akoreshwe mu kubaka uruhome ku nkengera z'urubibe amerika ihana na mexique abademokrate ntibashigikiye na gato itangwa ry'ayo mafaranga mu butumwa yanditse kuri twitter perezida trump yavuze ko yarindiriye abademokrati impera y'indwi yose irangiye avuga ko bategerezwa kurangura amabanga bajejwe ku mutekano ku rubibe na mexique utegerezwa kubahirizwa perezida trump avuga ko abayobozi bakuru b'abademokrate muri kongere ya amerika bashobora gusubira kugurura imirimo ya leta yugaye mu minota cumi n'itanu abo bayobozi Trump avuga n'umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi n'umuyobozi w'abademokrate bari ku rushi mu nama nkenguzamateka Chuck Schumer abademokrate batari bake baremera ko umutekano ukwiye gukomezwa ku nkengera z'urubibe hagati ya amerika na mexique yamara ko ata bintu bisaba ingingo zihutirwa biteye akaga biri kuri urwo rubibe babona ko kubaka uruhome ku nkengera z'urubibe na mexique kuba ari ugusesagura amafaranga naho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibihugu bibanyi biriko bisaba gusubira guharura amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu arimwo amatata aheruka kuba muri kongo ivyo bihugu bisaba ko hoshigwaho leta y'ubumwe kugira ntihabe umutekano muke mu gihugu itangazo ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini n'ibihugu bigize ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika mu manuko sadek riraremera perezida leta ya perezida joseph kabila agiye kuva ku butegetsi kugira itora inyishu iciye mu mahoro ku matati ku vyerekeye amatora aheruka kuba atera yiyongera muri Kongo. Martin Fayulu yatangajwe ko yarangije mu kibanza ca kabiri yarashingishije urubanza muri sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro mu mpera z'indwi turangije yasavye ko amajwi asubira guharugwa Fayulu yagiriza perezida Kabila ko yumvikanye na Felix Tshisekedi avuga ko yari yarangije mu kibanza ca kabiri amenyesha ko amasezerano hagati yabo yatumye Felix Tshisekedi atangazwa ko ari we yatsinze amatora kabira ikekwa ko yagiranye amasezerano na Tshisekedi kugira akingira amatungo yiwe utwigoro twa fayuru two kurwanya ruswa mu gihugu urunani rw'abatavuga rumwe na leta ruyobowe na Martin Fayulu rwarakiye neza itangazo ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini n'ibihugu vya SADC yamenyesheje ko kudashigikira demokarasi vyoba ari ibintu biteye impungenge zikomeye cyane abasirikare b'igihugu cya zimbabwe barungitswe mu bice bimwe bimwe vy'umugwa mukuru harare aho igipolisi catanye mu mitwe n'abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro umumenyeshamakuru akorera itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press yatangaje uno munsi kuwa mbere ko amakamyo atatu arimwo abasirikare yarungitswe mu gisagara ca citungwiza kiri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru harare gutana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abari mu myiyerekano vyabereye muri ico gice igipolisi mu bice bitari bike vy'umugwa mukuru harare carashimye yuko ibabaza mu maso kugira gishwiragiza abantu bashavuye bari mu myiyerekano baturiye ibigata vy'imodoka bongera batera amabuye igihe bariko biyamiriza iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro abari mu myiyerekano bazibiye amabarabara amwe amwe y'umugwa mukuru wa zimbabwe harare ivyo ni nyuma y'ingingo ya leta mu mpera zindwi irangiye y'ukongereza ibiciro vy'ibitoro ibirenga inshuro zibiri tukiri muri afurika sentare mu gihugu cya kenya yafashe ingingo ko abantu batatu batereza gushigwa imbere y'intahe ku byaha by'uko bagize uruhara mu gitero cihaye inkumbi mu kibanza kiri mu imangazini ku mugwa mukuru nairobi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu umucamanza yavuze uno munsi wa mbere ko ashimishwa ni ibyemezo vyashikirijwe n'umushikirizamanza vyerekana ko abo bantu batatu bagize uruhara mu gitero c'amaze umunsi mu kibanza kirimwo imangazini cyitwa Westgate Hotel mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ico gitero cahitanye abantu mirongo itandatu n'indwi uwikekwa muri ico gitero agira kane yararekuwe kubera ukubura ivyemezo umugwi w'iterabwoba Al-Shabab wariyitiriye itero co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ico gitero catumye abanyakenya n'amakungu bagwa mu gahundwe naho muri sudani perezida waho omar al bashir uno munsi ku wa mbere yitavye ikoraniro mu ntara ya darfur abandi sinzi bamushigikiye bari bakoraniye ni umunsi umwe inyuma y'uko imyiyerekano yo kwiyamiriza leta itandukiye ako karere kasinzikajwe n'intambara amasanamu kuri televiziyo yerekanye abashigikiye perezida bashir bariko baririmba amajambo amusaba kuguma ku butegetsi igihe yashika hariko habera ikoraniro ku mugwa mukuru w'intara ya Darfur ni Yala amakoraniro abiri yo kwiyamiriza leta yabereye mu ntara ya Darfur ku munsi w'Imana harimo ikoraniro rimwe ryabereye mu gisagara ca Niyala iyo ibaye imyerekano ya mbere yabereye mu ntara ya Darfur kuva imyerekano yo mu gihugu cose yo kwiyamiriza intwaro ya perezida Bashir yadutse mu kwezi guheze
fideli niyo ngabo urakoze kuri ayo makuru rero uba ugumye hano uraza kutwibutsa ingingo zayo z'ingenzi tugiye gusoza inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti radiyo yacu vewa akadomo komu amakuru yo mu biyaga bigari mu burundi polisi y'igihugu yerekanye abo irega kuba mu mitwe y'abajura bakoresha amayeri atandukanye kugira ngo bibe rubanda umunyamakuru wacu remonzimana araduye inkuru irambuye umugwi wa mbere werekanywe n'igisata kijejwe amatoza mu gipolisi cy'u Burundi wiba abantu ukoresheje ugwenge ugizwe n'abantu bane biba amafaranga y'abantu bemeza ko bafise inzahabu kugira bazigurishe komiseri do polisi emile manisha ajejwe igisata c'amatohoza avuga ko abo bantu bafatanywe ivyo babesha ko ari inzahabu kandi bemera ko bakora ubwo busuma abantu bane akaba ari bo bamaze kwitura ico gisata ko uyu mugwi wabivye kaho umuntu yita umuzungu akavuga igifaransa akaho uwundi yiyita umunyamurenge kazi w'umukenyezi akavuga yuko ivyo bintu bivuye hariya hakurya muri kongo ko bakeneye gusa umuntu bamaze gusibla ko yoza kugira ngo aca abigura mugabo baba bafise ekipe bakora mu mugwi kugira ngo bashobore kuzuruma gutwara amahera abantu ibibazo rero babajijwe baremera neza yuko ivyo bintu babikoze kandi baravuga ko ayo mahera batwaye twobareka bakaja kuyarondera bakayasubiza ufise abantu rero bamaze kwitwara umwe bamutwaye ibihumbi bitanu vy'amadolari uwundi yari amaze kubaha miliyoni icumi z'amarundi uwundi miliyoni zibiri n'igice uwundi miliyoni zine n'igice uwundi mugwi wafashwe n'igipolisi ugizwe n'abantu babiri abona b'igipolisi cemeza ko bakorana n'umuntu afungiwe mw'ibohero rikuru ry'igitega azi ku izina rya dive bakundukize bagakorera ku rubuga rwa facebook mu kwiyita ko ari bamwe mu ndongozi zikomeye mu gihugu bagasaba amafaranga abo bavugana baba bifuza kuronka akazi akababwira ati rungika aya mahera baguha akazi agaca arungika amahera kuri eko kashi bagaca bayashira uwo muntu apfunzwe murabona ko nari ndababwiye umukuru w'igisata ca obere ko ari we biyitiriye tumaze kubona abandi bubahuka bakiyitirira izina rya nyenecubahiro umukuru w'igihugu aciye kuri ivyo vya facebook abandi nyenecubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu abandi umukuru w'inama nshingamateka abandi umukuru w'inama nkenguzamateka abandi umukuru w'umugambwe CNDD-FDD abandi bariyitirira icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka abandi bariyitirira umushikiranganje w'ubutungane bose baramaze gufatwa hariho n'abiyitiriye kenshi cane uyu atwara ikigo ca Croix Rouge icyo gipolisi cemeza ko ubusuma hakoreshejwe ugwenge bwimonogoje muri kino gihe mu gihugu c'u Burundi gisaba abanyagihugu gusaba uwo wese abaterefonyeye abasaba amafaranga kubanza kubonana imbere y'uko ibindi bibandanya kugira ntihagire usubira kwibwa ahenzwe biraboneka yuko hamwe abantu bataravye neza bazokwibwa ntibasubire guhendwa n'abantu babandikiye kuri facebook canke kuri whatsapp abantu benshi mu isi ibi bintu nivyo biharawe gukora ivyaha gukora ibibi umuntu aje yita izina naho ubuze iryo zina araguterefonye uramubwira uti banza urindire tubonane ntuce wemera wagusavye amahera abandi nabo bakaza kuvuga yuko bazanye inzahabu bagomba kugurisha bubafasha kugira ngo zironke kuri make inzahabu zirafise aho zica amakontwari ariho ntihagire abantu bosubira guhendwa kiretse iyo migwi ibiri uwundi yerekanywe n'igipolisi ni umugabo azwi ku izina rya fokasi twagira yezu yakora ubusuma akoresheje umwuga wo kunguruza abantu kw'ipikipiki uyo twagira yezu yiyemerera icaha yafatanywe n'igipolisi amasakoshi y'abakenyezi cumi n'atatu ayo nayo akaba yayabiba mu kubegera akayabashikura agaca yongereza umuvuduko w'ipikipiki abibwe bakabura irengero ryiwe mu gipolisi basaba abantu bose boba baribwe muri ubwo buryo ko boza kwitura ico gipolisi kugira barabe ko ivyabo bobisubizwa bitari uko naho batunganirizwe hisunzwe amategeko ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika
ijwi rya amerika noneho tujya i kigali mu rwanda aho perezida paul kagame ejo yari mu masengesho azwi nka national breakfast prayer mu rurimi rw'icyongereza yongeye gusaba inzego z'ubutegetsi zitandukanye kurangwa n'ubwuzuzanye mu mikorere ni inkuru ya eric bagira ubusa muri aya masengesho ku bateraniyemo ni umwanya mwiza w'amashimwe ku mana uyu ni depite Philibert wiringiye imana agaragaza uko bibiri na cumi n'umunani irangiye u rwanda ruhagaze haba imbere mu gihugu ndetse no mu ruhando mpuzamahanga imana kandi yashoboje u rwanda gutera imbere mu bukungu ndetse runagira umwanya mirongo ine n'umwe ku rwego rw'isi yose n'umwanya wa kabiri ku rwego rwa afurika naho muri east africa ruza ku mwanya wa mbere mu kwihutisha ishoramari cyangwa se muri doing business turayibishimira icyifuzo muri aya masengesho ni uko imana yakomeza gufasha u rwanda n'abanyarwanda kugera heza pasiteri antoine rutayisire mu itsinda rwanda leaders fellowship ritegura aya masengesho yo gusengera igihugu ijambo rye ryibanze ku mateka ya yezu cyangwa yesu n'intumwa ze muri bibiliya yesu yakosoye cyane mu bigishwa kandi natwe tugomba gukosora muri leadership gukosora abantu bashaka kwishyira hejuru bakiyemera bagashaka imyanya aho gushaka gukorera kose iki rero ni ikibazo gikunze kubaho cyane icya nyuma kuri ibyo byo gukosora kinakomeye cyane kinajyana n'icyo ndangije gukosora abanyamashyari abanyamashyari n'abagambanyi n'abazana urwikekwe muri ekipe muri aya masengesho yo gusengera igihugu umukuru w'u rwanda paul kagame yibukije ibintu bitatu igihugu cyagombye kuba kigenderaho ariko bitubahirizwa ubumwe unity turongera tuvuga ibintu byo gutekereza ibintu bigari ibintu binini tukava mu tuntu dutoya twamanjwe icya gatatu bikaba kubazwa gusubiza inshingano dufite nk'abayobozi perezida kagame akavuga ko byose byashoboka igihe cyose habayeho imikoranire myiza mu nzego zose hagomba kubaho rero uburyo bw'ubwuzuzanye uburemere bw'inshingano bwo bugenda bwiyongera uko uzamuka mu nzego z'ubwo buyobozi ariko abo ku nzego zo hasi ntabwo bibavanaho inshingano na busa abayoborwa ntabwo bibavanaho inshingano bafite aho bageza bakunganirwa nabo bakabona imbaraga ndetse zo gukomeza gutera imbere ku butumwa yageneye urubyiruko muri aya masengesho umukuru w'u rwanda paul kagame yibukije urubyiruko ko rujya kwiga mu mahanga rugatorayo imico itagize icyo urufasha tubohereza ngo bajye kwiga bajye kugira ubumenyi bahaheho ubumenyi ntabwo bakwiye gutahana imico imwe hari n'imico imwe itari nyarwanda itari nyafurika bakwiriye kurekera aho iri bagatahana ibiteza imbere umuco wacu ibiteza imbere abanyarwanda tugatera imbere ariko mu buryo bwacu mu buryo kandi buzwi buzima bwiza aya masengesho ngarukamwaka yitabirwa n'abihayimana inzego bwite za leta abikorera ndetse n'inshuti z'u rwanda umukuru w'u rwanda paul kagame yanibukije inzego zateranye ko muri aya masengesho mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda icyakorwa cyose icy'ingenzi kigamijwe ari uguhuriza hamwe bateza imbere igihugu aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
noneho tujye muri uganda ibibazo byo mu buhungiro ntibivangura ariko hari abo bigiraho ingaruka kurusha abandi cyane cyane abagore n'abana nk'uko umunyamakuru w'ijwi rya amerika muri uganda inyashiyusi bahizi abivuga yasuye abategarugori b'abarundikazi mu nkambi y'impunzi ya rucinya aganira nabo ku bibazo bahura nabyo tukakwizera miburo kandi wowe nitwa jenifa ni umurundi jennifer nakwizera mumaze igihe kingana gutanu mu nkambi ya rukingo mazeho imyaka ibiri n'igice kandi wowe imyaka itandatu ndi umurundi hano mu nkambi mubayeho gute kiri ku bwanje nk'uko mbayeho ngaha mu ikambi ndahabaye ariko ntabwo ndahabaye neza bivanye n'ukuntu abantu bitwa ubu nibo bariko baratureberera baraduhohotera cyane baraduhohotera nk'impunzi ushobora kugira ikibazo cy'impamvu runaka ukajya kuri ofisi wagera muri arasi bakakubwira ngo ugende muri kafomi wagera muri kafomi bakakubwira ngo uje muri opm wagera muri opm bakakwirukana kenshi bakunze kutubwira ngo impunzi ngo twaramaze gusara bivanye n'ibyo twabonye ngo ubu nta bwenge bwikwiye tugifise aho rero bica bituma twihebura tugasanga ntaho twavuye nta n'aho twagiye akarorero nkanjye mfite umwana w'imfubyi nta muntu ufite amureberera iyo ngeze hariya anya muri kafomi ngo ndebe icyo bofasha ku mwana wanjye barambwira ko batofasha ikirenze kuri ibyo twebwe nk'abadamu hari igihe ano masabune baduha y'amezi atatu hari igihe dushobora kumara nk'amezi indwi atamasabune turaronka cyangwa baza kuduha amasabune kubera kenshi bakunze kuduha amasabune y'amezi atandatu bakayaduhera umunsi umwe ugasanga amasabune y'amezi atandatu bariko baraduha amasabune atatu ibyo nabyo bidutera kwibaza ugasanga zino kotegisi dukoresha nazo ziriko zirabura ugasanga baduhaye amasiripe n'amasabune byonyine ikotegisi zabuze ubu ndabona ufite umwana arimo kurira umuhiki atunzwe n'iki njye nkanjye mfata ibikopi icyenda by'isoya iyo mfashe ibikopi icyenda by'isoya rero ndabigendwi zibiri iyo birangiye umwana aca abahuko nyine agira ibyo ndiye kubera nta handi hantu nokura icyo ubuyi bwo kumuha nta mafaranga afise ngo nojya kugura amata nta kintu na kimwe iyo rero ibyo yuwe yampaye biheze ubwo nyine aca yicara akihangana jennifer ufite imyaka ingahe imyaka cumi n'umunani cumi n'umunani abona ukiri muto cyane wavuze ko umaze imyaka itandatu mu myaka itandatu mu nkambi rero wimariye iki umaze kwikorera iki hari icyo wakoze wagiye mu ishuri byagenze gute twebwe nkatwe ukuntu twaje twaje tukiri abana batoya tugeze mu nkambi tubona ni byiza tukajya twashyitse n'aha baduhereza pati joni tugategura usire butanu tugashyira mu nzu tukanezerwa tukishima tukagenda ku ishuri tukiga nkanjye nagarukiye mu wa gatanu hanyuma rero mvuyemo ngera mu rugo nkomeza gufatanya na mama na papa tukajya duhinga utwo turima bari baduhaye tugasarura ibigori twafata nabyo rero bitatu tugashyiraho ubu nyine turagenda mu nkore tugasanga umunyankore tukamubwira akaduha umurimo njye na mama na murumuna wanjye akaduhereza umurimo tugakora mu rutoki saa saba zagera akaduhereza buri muntu agatoki tugataha tugahata tukarya umurimo wabura uyu munsi ejo twirwa aho ngaho biciye mu gitondo tukajya ahandi naho tugashakisha gutyo tukabaho gutyo nyine tugategereza igihe bazafatira nanjye nkategereza igihe bazambarurira ubusinzi ikiriho muri ofisi njye nifuzaga kwiga kuko na papa yashakaga yuko niga hanyuma rero mbona yuko byanze ndabireka ariko nashakaga kwiga ndeba yuko nanjye naba umuganga nanjye njye mvura ababyeyi banjye ndetse n'abandi bagenzi banjye ariko biranga abandi ibibazo by'uburezi ubuvuzi buke n'inzara bigira ingaruka zikomeye cyane ku mpunzi z'abana n'abategarugori mu makambi hose ariko leta hamwe n'imiryango ishinzwe gutabara impunzi ikavuga ko batanga imfashanyo ingana n'ibyo baba bafite ku buryo ku buryo batakemura ibibazo byose by'impunzi nyamara ariko mu makambi y'impunzi amwe n'amwe hari imishinga yagiye ishyirirwaho impunzi zitandukanye kugira ngo zishobore gukora ibindi bintu byabafasha nk'ubuhinzi ubworozi n'ubucuruzi byavamo umusaruro wo kwifashisha gukemura bimwe muri ibyo bibazo ignatius bahizi ijwi rya amerika muri uganda
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda interineti turiho radiyo yacu voa akadomo komu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
amavuta abakenyezi basiga mu misatsi yinjiza amafaranga icumi ku ijana by'ubutunzi bwa afurika yose ku mwaka ariko abakenyezi bahinga ibiterwa bivamo ayo mavuta nk'amavoka nta nyungu babikuramo umurundikazi christela kwizera urimo wigira impamyabumenyi y'ikirenga dogtora muri kaminuza ya Rennes mu bufaransa yabikozeho ubushakashatsi ahamagarira abakenyezi b'abirimizi kujya mu makoperative abagura amavuta yo mu misatsi nabo arabasaba gukoresha akorerwa muri afurika kurusha ava mu burayi na amerika eloge wirika neza dutegura inkuru irambuye amatoza yakozwe n'ibigo bitandukanye bikorera mu gisata c'ibijanye n'imideri hamwe n'ubushakashatsi ku vyerekeye imishatsi yerekana ko n'imiburiburi amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi y'abakenyezi hamwe no kuyishariza hangana n'ibice cumi kw'ijana vy'ubutunzi umugabane wa afurika winjiza ku mwaka ku mwaka umurundikazi christela kwizera yiga muri doktora muri kaminuza ya rene mu gihugu c'ubufaransa mu gisata c'imibereho y'abantu ariko abigirako ivyigwa yahereye mu bufaransa abandaniriza muri kenya ahejeje kwerekana ivyo yakuye mu matohoza yiwe yaganiriye n'ijwi rya amerika atangura atubwira icamuteye kwiyumvira ico cigwa icatumye niyumvira gukora kuri ico cigwa biva muri histoire ya famiye yanje kuri nyokuru avyara mama ndavye ivyo mama nyene yambariye nabo bavugana yari umunyokuru akunda kwikorera amavuta yiwe haba ikambiri iva mu mamesa canke akikorera arya amavuta basiga mu mutwe bitangukana hama n'ukuntu twakuze mama tukiri bato ntihatugura amavuta basiga abandi bana bato yadukorera ikambiri yari yigishije gukora nyene na nyokuru ibindi navyo biva kubera ndi umuntu nagize ingorane z'umubiri kuva kera hama ca nsanga gukoresha birya bitari produit naturel bivuye mu mavuta barya nyene abarimyi bakora amavuta y'amavoka amavuta bijya bitanga kahite cyangwa amavuta bita olive nivyo vyanyorohera ku mubiri nkama nangura kwibaza uko kuntu abantu benshi bariko baravyibukira duhereye no niburaye ku bazungu byinshi ukabiba muri afurika nce ntangura kwiyumvira akamaro bizanira abarimyi bacu ako kamaro umwigeme kwizera asanga kataboneka kugira umuntu abitahure ni kubanza kuraba ikibanza c'umugore mu kibano c'iwacu muri afurika kusanga nko kurima ni igikorwa umugore aza gukora kugira arera abana rero iyo ariko arabikora ntibamufata nk'umukozi akeneye guhembwa canke umukozi yogira ico yunganira uravye ubumenyi bwo gukora ayo mavuta kuko kenshi bizanwa n'abazungu aho ngaho iwacu muri afurika bizanwa n'abazungu nka biriya by'amaporoje ngo kugira ngo twige poroje y'abagore bazokora amavuta ja ava mu mavoka mbwa ntitumenya neza ko babafata nk'abakozi cyangwa ari abantu baje gufasha ikibazo rero kiza ni gute ufasha umuntu afite ikintu ukeneye cyane jeff mbona uko ibintu bimeze ntacyo bahungukira kugira ngo bunguke uwo murundikazi mu vyigwa vyiwe arafise impanuro atanga ni gutangura kwigisha abagura abafise ayo mahera ukabereka ko uretse packaging ihinduka kenshi amaproduit akorewe iwacu aba arusha ayavuye hanze kubera iki kubera iyo uguze ikintu gikorewe iwacu uca ubona ayo mahera yawe ahagiye nawe murimyi atoronka rapidement abadandaza ayo mavuta bazoshobora gutanga ubuzi cyo ni mbere cya kabiri nibaza ko batagura kenshi ni ukutamenya na kujya kuntu twishizemo ko iki- ikiva hanze cyangwa kirusha ikintu cy'iwacu je nihereye ko ikintu gikora iwanje ni ibintu bitarimwe amaproduit chimique kuko simbona akamaro ko gusa neza ku mubiri uri kuriyahura mu bijanye n'amagara yawe asanzwe nka kujya bidefiza kera ubu bariko barabiheba kuko turazi yuko si umushatsi ucika gusa mbwa birashobora no gutera izindi ngorane zijanye na bijya bita ngo perturbateur endocrinien usanga bitera ingorane mu bijanye no gushobora kuvyara canke bikagutera izindi ngwara zijanye n'amakanser naho ayo ma etude ku mibiri n'imishatsi y'abirabure a- ataratera imbere turavye ivyo berekana ku mibiri y'abazungu turabona ingaruka mbi ko nabo nyene batudandaza ko ivyo hanze baza gucukura ubutaka bw'iwacu amavuta n'ibindi bintu bikoreshwa mu gusukura no gushariza imishatsi y'abakenyezi n'abigeme cane cane bizwi ko vyimburwa mu bihugu vya Afrika y'uburengero Christelle Kwizera avuga ko agomba kubandaniriza ivyigwa vyiwe mu karere ka Afrika y'ubuseruko harimo Burundi n'u Rwanda kuko yasanze biterwa nk'amavuka ahimbuka rwose harimo bivamwo amavuta meza cane akoreshwa kandi afise akamaro ku mibiri y'abantu nubwo ako karere katavugwa cane muri ico gisata ibihugu nka Kenya n'Ubuganda biramaze gutangura guhingura amavuta akoreshwa mu gusukura imishatsi ku rwego mpuzamakungu Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yo ifise ikibazo mwokurikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ine na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yo ifise ikibazo mukurikira ibiganiro vyacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwotwumvira kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na zibiri
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda utwo tuntu tw'ibyuma mutubabarire nta shyano riguye bijya bibaho maze rero nk'uko twabisezeranye fideli niyo ngabo turacyari kumwe fide watwibutsa muri makeya ingingo z'ingenzi z'amakuru yo hirya no hino ku isi mbere y'uko dusoza nivyo thomas tubabwiye abadukurikiranye mu makuru tura tubafitiye ko ngaha muri amerika iyugagwa ry'imirimo imwe imwe ya leta rigeze ku munsi ugire wa mirongo ibiri na kane uno munsi ku wa mbere akaba ata bimenyetso bihari vy'uko ibintu bigiye guhinduka ivyo ni mu gihe perezida donald trump n'abademokrati batavuga rumwe nawe babandanya guterana amajambo ku mafaranga trump asaba kugira akoreshwe mu kubaka uruhome ku nkengera z'ububibe amerika ihana na mexique abademokrate ntibashigikiye na gato itangwa ry'ayo mafaranga mu butumwa yanditse kuri twitter perezida trump yavuze ko yanindiriye abademokrate iyi mpera y'indwi yose irangiye avuga ko bategerezwa kurangura amabanga bajejwe k'umutekano ku rubibe na mexique utegerezwa kubahiriza ku bijanye na congo twabwiye ko ibihugu bibanyi biriko bisaba gusubira guharura amajwi mu matora y'umukuru w'igihugu arimwo amatata aheruka kuba muri ico gihugu ivyo bihugu bisaba ko hoshigwaho leta y'ubumwe kugira ntihabe umutekano muke mu gihugu itangazo ry'ibihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini n'ibihugu bigize ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri afurika mu mpanuko sadek riraremera leta ya perezida joseph kabila agiye kuva ku butegetsi kugira leta yiwe tora inyishu iciye mu mahoro ku matati yerekeye amatora aheruka kuba atera yiyongera muri congo martin fayulu yatangajwe ko yarangije mu kibanza ca kabiri yarashingishije urubanza muri sentare rijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro mu mpera z'indwi turangije yasabye ko amajwi asubira guharurwa fayulu yagiriza perezida kabila ko yumvikanye na felix chisekedi avuga ko yari yarangije mu kibanza ca kabiri ku yindi nkuru yerekeye afurika twabwiye ko abasirikare eh, b'igihugu ca zimbabwe barungitswe mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru harare aho igipolisi catanye mu mitwe n'abari mu myerekano yo kwiyamiriza iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro umumenyesha amakuru akorera itororokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press yatangaje no musi wa mbere ko amakamyo atatu arimwo abasirikare yarungitswe mu gice ca citungwiza kiri mu mpanuko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru harare butana mu mitwe hagati y'igipolisi n'abari mu myerekano vyabereye muri ico gice ijwi ry'amerika nshuti zacu mwese uko mungana turabashimiye ko mwakurikiye aya makuru tubifurije gukomeza kugubwa neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugira umugoroba mwiza murakarama
This program has come to you from the Voice of America, Washington.